iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni edirwe mbasuhuza kandi mbaye ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba inzego za polisi za tanzania n'uburundi zivuga ko zishe abagizi ba nabi cumi na babiri abandi batandatu bafatirwa mu gihugu cy'uburundi bakekwagaho guhungabanya umutekano mu nkambi no mu duce twegereye imipaka y'ibyo bihugu uyu rero n'umugwi w'inkozi z'ikibi karuhariwe e, usanzwe uhungabanya umutekano ngaha kumbibe ibihugu bihana abamubona bose n'abarundi ariko umugwi wose ugizwe harimwo n'abatanzaniya muri bo rero hariho aba, abaza barapfuye bariko mu bikorwa vyo kubarondera e, hariho rero n'aba bafashwe hariho n'abandi bakirondewe uwo ni pierre nkurikiye ni umuvugizi wa polisi y'uburundi iyo nkuru n'izindi zirimo imirwano ikaze mu minembwe mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni mu kanya mugome ku maradiyo abantu cumi na babiri bakekwa kuba abagizi ba nabi bamaze igihe bahungabanya umutekano mu nkambi za nduta na mutenderi mu gihugu cya tanzania barayibishwe n'igipolisi muri komine kibondo abandi batandatu bafatirwa mu burundi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika james jovine mu gihugu cya tanzania urongoye igipolisi mu ntara ya kigoma martin otieno mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa gatandatu yavuze yuko ingingo y'igipolisi cy'uburundi na tanzania yo gukorana mu ntumbero yo guhanahana amakuru niyo ifashije igipolisi kwica abo bagizi ba nabi abo bantu cumi na babiri bakekwa ko ari abarundi bavanze n'abatanzania bishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu itariki cumi na zitatu z'ukwezi kw'icenda muri komine kibondo bari mu mayira yabo abajana mu nkambi no mu yindi mitumba ya komine kibondo umurwi w'abakozi ba nabi ukekwa ko ari abantu barenga mirongo ibiri na batanu bamwe muri bo baciye bahungira mu gihugu cy'uburundi ariko ihanahana ry'amakuru hagati y'igipolisi cy'uburundi na tanzania ryafashije gufatwa kw'abagizi ba nabi indwi bavuye mu gihugu cya tanzania aho bariko barahunga igipolisi cya tanzania ndugu waandishi habari hapa tulipo tuko mpakani ni kati ya mpaka wa tanzania na burundi e, tuko na wenzetu jeshi la polisi la burundi lakini pia lipo jeshi la polisi la tanzania abanyamakuru aha turi ku rubibe rw'igihugu cya tanzania n'uburundi murabona yuko turi kumwe n'abagenzi bacu bo mu burundi bamenye yuko ari mu ntumbero yo guhanahana amakuru y'abagizi ba nabi wanatupa tunabadilishana taarifa na kwa sababu ya kubadilishana hizo taarifa zimekuwa zikileta matokeo chanya.
Rero tugiye gushira mu ngiro iyo ngingo yo guhanahana amakuru, ndazi mwabonye yuko ifashije gufata abagizi ba nabi, abandi bishwe. Murabona kandi yuko twafashe n'ibirwanisho bakoresha. Ubwo rero ubu bumwe bugiye kudufasha kugabanya ibyo bitero mu nkambi n'inyuma y'inkambi wamekuwa wakisumbua.
Nyuma y'ico gikorwa, igipolisi co muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi baciye bahura na bagenzi babo bo muri Tanzania, urubibe rwa Tanzania n'Uburundi, aho bakoranye inama mu ntumbero yo kubandanya guhanahana amakuru no gukora amatohoza y'abakozi ba nabi bama bahungabanije umutekano w'impunzi zahungiye mu gihugu ca Tanzania hamwe n'abaturanyi bazo. Uyu ni umuvugirizi w'igipolisi mu gihugu c'Uburundi, Pierre Nkurikiye.
Ngaha imbere yacu murabona inkozi z'ikibi zishika kuri indwi n'ibigwanisho zafatanywe uyu rero n'umugwi w'inkozi z'ikibi karuhariwe e, usanzwe uhungabanya umutekano ngaha kumbibe ibihugu bihana abamubona bose n'abarundi ariko umugwi wose ugizwe harimwo n'abatanzaniya muri bo rero hariho aba, abaza barapfuye bariko mu bikorwa vyo kubarondera e, hariho rero n'aba bafashwe hariho n'abandi bakironderwa aba bose rero mubona ngaha bose n'abarundi bava mu ikambi e, z'impunzi zo muri Tanzania bava muri izo kambi rero bagaca baza guhungabanya umutekano bisha abantu bivya abantu muri Tanzania baca bahungira ku ruhande rw'u Burundi bigwanisha bagaca banyegeza muri bino vyatsi mubona ngaha ku mupaka hanyuma iyo baje mu Burundi naho bagakora nk'ivyo ubwo bugizi bwa nabi nk'ubwo naho nyene babakomye baca bahungira muri Tanzania aba rero bagiye muri Tanzania biyita impunzi baca barabakira ngo ni impunzi kumbe ni inkozi z'ikibi ikibazo c'umutekano muke mu nkambi z'abarundi mu gihugu ca Tanzania hamwe no mu baturanyi bazo cama zaravuzwe aho minsi yose impunzi zidoga yuko ziriko zirahungabanirizwa umutekano wazo n'abagizi ba nabi bakora ibitero bimwe bimwe bivana n'imvo za politike ibindi ari iby'abishakira amafaranga umutekano muke mu nkambi z'abarundi zanduta mutendere na nyarugusu watumye igihugu ca tanzania cugara burundu amasoko rusangi ahora ahuza impunzi hamwe n'abaturanyi bazo mu ntumbero yo gushakisha amahoro akwiye iyo ngingo ishinzwe yo guhanahana amakuru y'abagizi ba nabi bitegekanywa yuko izofasha hanini gukemura ikibazo c'umutekano muke wama wibonekeje mu nkambi no mu baturanyi bazo kuva muri distrikte kibondo mu ntara ya kigoma james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc abaturage b'abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamulenge batuye mu misozi ya minembwe iherereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo barasaba imiryango mpuzamahanga kubafasha gukumira ibitero abarwanyi b'abamayimayi babagabaho ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i minembwe vedaste ngabo
hirya no hino ku misozi yo mu muzinda nyabibugu runundu na kiziba wahuraga n'abagore abana ndetse n'abagabo bashoreye inka berekeza kuri monisco abandi nabo berekeza muri lokalite y'irundu kubera ibitero by'abagwanyi b'abamayimayi nyabeza nyakirama iwe n'abandi baturage b'abanyamurenge babarirwa mu magana twabasanze kuri monisco bari gusaba ubuhungiro twaka tubyuka tukabyukira ku rusasu ntitwamenye iyo baturutse twaje nimba baraye iruhande rw'amazu ntitubizi umuntu yakasohoka kwama wirwanga twirwanga tuza kuri monisike ngo dushike kuri monisiko banga kudukingurira twirishaye hano hanze abana bamwe ko barahwera n'inzara babuze uko twabuze uko tubafata harera joseph ari mu bagize sosiyete sivile yo mu minembwe avuga yuko ibi bitero by'abagwanyi b'amayimayi bari kugaba ku baturage b'abanyamurenge harimo akagambane k'abasirikare ba leta ya congo fardc kuko imihana iri gusha inka zikanyagwa abaturage bagapfa leta irebera mu minembwe dufite akababaro kenshi kuba minembwe kuri none iha isambuka kandi igitangaje igasambuka turi kumwe n'ingabo z'igihugu turi kumwe hano n'umujenerali waje guhagararira ingabo turi kumwe n'abakoloneli batabarika turi kumwe n'abasirikare bari hano muri sambu imihana yacu yose kirasha igasha bahari nibyo navuze ni akagambane kandi karimwo bamwe mu basirikare b'igihugu ni ikibazo kiri politike tutazi kuko ntitwumva uburyo imihana yosambuka dufite abasirikare dufite monisco kandi bari mu karere baje kwirundanya ahantu muri centre ikigaragara ni nk'aho baporoteja ahantu bari byumvikana ko baporoteje ubuzima bwabo ariko badaporoteja akarere batuyemo abaturage n'ibintu byabo inka zaranyazwe hano akerike kilometere n'aho abasirikare bari no muri santa urumva rero icyo ni ikibazo kiremereye imihana yahiye ya rutigita ya masha ya karongozi ya ruhemba ndetse na gahwera imaze gusha rugabano karinga ubu nyine intambara irimo abaturage bonyine niho baba bagerageza kwigwanaho bimira ko abantu batopfa batopfana n'abana turatabaza kominote interinasiyonale kuri ibi bibazo tugenda duhura nabyo koroneli byagoro antoine ugenzura abasirikare bakorera mu karere k'imisozi miremire ya minembwe yavuze yuko basubije inyuma ibitero by'abagwanyi b'abamayimayi bari bateye kuri wa gatandatu mu mihana yo mu gahwera ruhemba ndetse na nyabibugu mu kiganiro depite moise nyarugabo yagiranye n'itangazamakuru yavuze yuko kuva tariki ya karindwi y'ukwezi kw'icyenda kugeza uyu munsi mu bitero bitandukanye abagwanyi b'abamayimayi bagiye bagaba mu mihana y'abanyamurenge bamaze gutwika imihanda irenga cumi n'itandatu banyaga inka zirenga ibihumbi bitatu igisirikare cya leta ya kongo kibirebera kuko hari aho mayimayi itwika imihana birometero bigera kuri bitatu n'arika igisirikare umuyobozi wa gisirikare mu minembwe koroneli bya goro antoine avuga yuko wa umujenerali de brigade uzwi ku izina rya toni magana uri mu minembwe waje gutangiza igikorwa cyo kurwanya imitwe yose yitwaje imbunda iri muri kano karere k'imisozi miremire vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu minembwe mu ntara kivu y'amajyepfo
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
guhera none buri wa gatandatu mu makuru yacu yo kuri iyi saha tuzajya tubagezaho ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru icya none twagiteguriwe na mugenzi wacu geoffrey mutagoma
ubwisanzure bw'itangazamakuru
ni ngombwa
claude ganza munyamagana Roger Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika Clave Niyonkuru Kigali Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo Akabayirusa ijwi rya Amerika Stoke Mutijima Venuste Shimimana ijwi rya Amerika Londres
ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa na radiyo ijwi rya Amerika
mwiriranwa amahoro inshuti z'ijwi rya amerika mbahaye ikaze muri iki kiganiro gishya aho tuzajya turebera hamwe ibyerekeye ubwisanzure bw'itangazamakuru ni ikiganiro kigamije kureba icyo ubwo bwisanzure bivuze impamvu bukenewe amakuru anyuranye arebana n'iyubahirizwa cyangwa ihungabanywa ryabwo icyakorwa kugira ngo burusheho kubahirizwa n'uko buhagaze hirya no hino ku isi kizajya gihita buri wa gatandatu kuri iyi saha icy'uyu munsi mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma iteraniye i Paris mu Bufaransa tariki ya cumi z'ukwa cumi n'abiri mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda inama rusange y'umuryango w'abibumbye yemeje bidasubirwaho umwanzuro wa magana abiri na cumi na karindwi a ushyiraho amasezerano ya mbere mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu ingingo yayo ya cumi n'icyenda ivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo gushaka kwakira no gutanga amakuru n'ibitekerezo ku itangazamakuru iryo ari ryo ryose hatitawe ku mipaka kuva icyo gihe kugeza ubu iryo hame rigenda ryubahirizwa mu buryo butandukanye hirya no hino ku isi hari bimwe mu bihugu bifatwa nk'ibyemera itangazamakuru ryisanzuye mu gihe ibindi bigaragaramo ibikorwa byo kuriniga cyangwa kuricecekesha mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyo ni nayo yabaye imvano y'ivuka ry'imiryango n'amashyirahamwe binyuranye biharanira iyubahirizwa ry'ubwo bwisanzure no kurengera abanyamakuru muri iki gihe ikoranabuhanga rya interineti n'imbuga nkoranyambaga byahinduye ku buryo budasubirwaho uko itangazamakuru rikorwa ugereranije n'uko ryakorwaga mu myaka yo hambere ubwo radiyo televiziyo n'ibinyamakuru byandikwa byafatwaga nk'imiyoboro yihariye itangarizwamo amakuru uko imiyoboro y'itangazamakuru igenda yaguka ni nako rigenda rirushaho kwinjira mu ihurizo ry'uko rizagumana ubwisanzure bwaryo mu gihe bamwe mu baharanira inyungu nk'iza politike bakomeje gushaka uburyo bwo kudadira ayo marembo tariki ya cumi z'uku kwezi umuryango mpuzamahanga urengera abanyamakuru wasohoye icyegeranyo kigaragaza ibihugu icumi biza ku isonga mu kuniga itangazamakuru kurusha ibindi hirya no hino ku isi uburyo uwo muryango wakoresheje mu gukora ubushakashatsi bwageze kuri icyo cyegeranyo bwari bushingiye ku kureba uruhare rutaziguye rwa leta mu bikorwa nyirizina byo kuniga itangazamakuru birimo nko kuba nta tangazamakuru ryigenga riboneka mu gihugu runaka cyangwa ryaba rihari rigashyirwaho amategeko akarishye hariho kandi guhanisha amategeko mpanabyaha ku cyaha cyo gusebanya no gushyiraho amategeko nshinjabyaha ahana gutangaza inkuru zitari zo gufunga imbuga za interineti gukumira amajwi n'amashusho ku bitangazamakuru byo hanze y'igihugu kuba ubutegetsi buhoza ijisho ku banyamakuru gushyiraho uburyo budaha abanyamakuru ubwisanzure mu kugera aho bashaka ibisabwa kugira ngo abanyamakuru bemererwe gukora akazi hamwe no kwinjira rwihishwa mu bikoresho by'itumanaho cyangwa byifashishwa n'abanyamakuru mu kazi kabo cyasohoye urutonde gikurikije uko cyabonye ibyo byose maze gishyira igihugu cya Eritrea ku mwanya wa mbere mu biniga itangazamakuru ku isi Eritrea yakurikiwe na korea ya ruguru turkmenistan arabia saudite ubushinwa vietnam iran guinea equatorial belarus na cuba ubutegetsi bw'igitugu burangwa muri ibyo bihugu bukoresha ikoranabuhanga n'ubundi buryo busanzwe mu kugenzura no gucecekesha itangazamakuru ryigenga muri bwo harimo nko gutera ubwoba cyangwa kugirira nabi abanyamakuru uwo muryango uvuga ko ibitangazamakuru byo muri ibi bihugu birangwa no gusingiza ubutegetsi ko nta gitangazamakuru na kimwe kigenga kigikorera muri ibi bihugu keretse ibikorera gusa mu buhungiro mu cyegeranyo uheruka gusohora uyu muryango wavuze ko n'abanyamakuru bake b'amahanga bemerewe kwinjira muri ibyo bihugu bahozwaho igitsure n'ubutegetsi kivuga ko ibindi bihugu bigaragara kuri uru rutonde bikoresha uburyo butaziguye nko gutoteza gufunga mu buryo budakurikije amategeko n'uburyo bukomeye bwo kugenzura no kwinjira rwihishwa muri za mudasobwa z'abanyamakuru mu rwego rwo kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urengera abanyamakuru kivuga ko arabia saudite ubushinwa vietnam na iran ari byo bikunze gukoresha uburyo bwo gutoteza no gufunga abanyamakuru n'imiryango yabo ari nako bakurikiranira hafi bakanakumira ibinyura kuri interineti n'imbuga nkoranyambaga mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzakomeza kubagezaho uko bihagaze mu bindi bihugu byashyizwe kuri uru rutonde ikiganiro cyacu cy'uyu munsi naha tugisubikiye mukomeze kumererwa neza mwari kumwe na jeffrey mutagoma
arakoze jeffrey mutagoma utugejejeho icyo kiganiro kigufi ku bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi umuryango wa afurika yunze ubumwe wahariye ukwezi kwa cyenda kwa buri mwaka ukwezi kw'imbabazi mu bihugu bya afurika ku bantu batunze imbunda ku buryo butemewe n'amategeko bazishubije ku bushake bwabo umugambi wa afurika ni ugucecekesha intwaro ku mugabane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bigeze muri afurika y'ibiyaga bigari nibyo jean claude sinzinkayo asobanura sinzinkayo ni umuhuzabikorwa wa mrpd urunani rwiyemeje guharanira amahoro n'iterambere umwe mu miryango igize urugaga mpuzamahanga iyansa bita international action network on small arms rwiyemeje kurwanya urugomo rushamikiye ku mbunda yari umutumirwa w'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika thomas kamilindi
iki kigongo cy'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika iryo shyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika naryo ni amaleta ni aya maleta ya afurika nyine arigize nk'uko wari uhereje kubivuga rero muri ayo maleta harimo n'amaleta y'igitugu iyi ngingo ishobora kuba yagiyeho itabashimisha hanyuma ikindi kigira kabiri ku byerekeye icyo kigongwe hariho ingingo zigiherekeza zategerezwa kubaho nkumbure zishobora kuba zitarabayeho igakiba rero inzitizi cyangwa ubusitakire yo kuba abantu batarashoboye gusubiza ibigwanisho cyangwa bitasubijwe ku rugero rushimishije aho izo nzitizi novuga ni nk'izihe ubwa mbere na mbere hoho iyo ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika rishinze ingingo riti turatanze ikigongo ku bantu batunze ibigwanisho ni ukuvuga ko abakuru b'ibihugu nabo umwe umwe wese mu gihugu ciwe kubera musanzwe muzi ko ibihugu byose igihugu cyose kiba gifite suverenite ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu yategetswe guca asekereta cyangwa asinya ingingo ishyira mu ngirisho gigongwe cy'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika akabitangaza ku mugaragaro ati turatanze ikigongwe nk'uko twabyumvikanye nk'uko biri mu ngingo y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika turatanze ikigongwe mwese abanyagihugu mubyumve ko umuntu afite ikigwanisho waba umugwi witwaje ibigwanisho baba abantu babitunze mu mazu iwabo turatanze ikigongwe muri uku kwezi kose aho muzokwitura ari ku mapozisiyo y'igipolisi ari ku bashinzwe intwaro nta muntu n'umwe azobafata murashyikirize ibigwanisho byanyu mwidegembya baze babakirire nta ngorane n'imwe muzogira ariko rero nimba ntihenze sinkurikirana ibihugu byose ariko aho ngerageza gukurikirana n'ubu kuri iyi tariki ngira ngo nawe uri umumenyeshamakuru ni ukubaza ntimbwira igihugu wowe cyoba cyarasohoye dekire ishyira mu ngira iyo ngingo ya inyo afurikene sinibaza ko cyoba kiriho reka noneho duhe ijambo pascal nitwa pascal nyine ndi mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka nyamagabe mu murenge wa mugano ngewe ndumva nko ku gitekerezo cyanjye bakagiye bajya kuko umuryango wa afurika niwe ubivuze bakagiye bajya mu baturage bo hasi kubera abaturage bo hasi nibo baba bazifite bagahera mu midugudu bagahera mu makomine bagahera mu mirenge nyine bagenda babishishikariza abantu bati nimuzane izo ntwaro byaba na ngombwa bakabaha n'ibihembo ariko bakazizana bitewe n'uko ziriya ntwaro baba bafite nizo bakoresha bagirira n'abantu biba bakora iki ubwo rero ngewe nkuba numva nyine izo ntwaro bajya bahera mu baturage bo hasi kubera abaturage bo hasi nibo baba bazifite ibijyanye no kubahimiriza kugira ngo basubize ibirwanisho ariko gushikiriza nako ariko gushishikariza mu by'ukuri ni igikorwa cyategetswe gukorwa n'impande zose na pascal arimwo sikiraba leta kuko ibyo birwanisho birahitana abanyagihugu bato bato birahitana abategetsi ngira ngo murabizi turi kugwa ndadondora amazina y'abategetsi muri aka karere haba mu bya gisirikare mu gipolisi mu bya politike bamaze kugandagurwa hakoreshejwe ibigwanisho rero mu majambo make icyo ni igikorwa cyategerezwa gukorwa haba ku rwego rw'umudugudu nk'uko pascal yabivuze ukaza ku rwego rw'intara ukagenda rw'akarere ukagenda rw'igihugu mu bihugu byose niko byatezwa kugenda hanyuma ab'intwaro abashinzwe intwaro batezwa gukorana bimwe biboneka n'amashyirahamwe yigenga bagakorana n'amashengero bagakorana na kominote y'arabaze kugira ngo by'ukuri ibyo bigwanisho bishobore gusubizwa mugabo rero intambamyi iracyari hahandi mbega bamwe bo ku mitumba baratekaniwe muri politike mu butunzi no mu mibano kuko mu by'ukuri aho niho bihera n'iyo twagera ku mutumba tugasanga abaho baratekaniwe mu butunzi baratekaniwe mu mibano ni ukuvuga mvuze mu mibano ni mu byerekeye bya politike mbega imigambwe mu bya politike irabana ryiza bavuga rumwe bumva kumwe umugambi wose ukaba ufite porojegite sosiyete yawe ugenda gusigura kandi ukayisigura ata gitugu gihari ngo ejo baveyo haba abandi basigara baravuga bati nyabona tuzobereka ata bintu byo guterana ubwoba birimo muri icyo gihe ntacyo buza ko abantu basubiza ibirwanisho ku cya pascal avuga ati guhemba guhemba ntikibaho mbega umuntu atunze ikigwanisho ko udeja ari mu makosa bamuhemba kubera iki ntashobora guhembwa kubera ko ikigwanisho atunze agitunze hadakurikizwa amategeko twebwe nicyo twavuga twavuga tuti hari ibyatunze mu bya politiki muri kano karere kacu kose ahubwo twogira icyo bita gushumbusha ni ukuvuga niterume ihinduka gushumbusha no guhemba biratandukanye guhemba uhembera umuntu umushimira icyo yakoze ariko gushumbusha gushumbusha n'igihe uvuga uti ni nk'icyo nukwita icyo twokwita mu gifaransa kompasasiyo ni akantu uhereza umuntu ko kumwereka uti wari waraguze ikigwanisho wakiguze amafaranga nk'ubu nk'akarorero twavuga tuti inkoho wayiguze tukarabira ko amatohoza aragirwa abahinga baragira amatohoza bakabona bati muri kano karere inkoho yo mu bwoko bwa karashinikove inkoho yo mu bwoko bwa fare pisitore cyangwa n'izindi ziri ku giciro kingana gutya kuri marishe nwari cyangwa ariho hose muri icyo gihe rero tukaraba marishe nwari ni muri magendu niko tubyita mu kinyarwanda ni ukuvuga tukaraba tuti uyu muntu ikigwanisho yari yakiguze amafaranga kandi ayo mafaranga yononye ubutunzi bw'umuryango none rero ntitumuhe amafaranga ko twebwe ntituri ko turagura ibigwanisho ahubwo reka turabe nimba azanye inkoho tumuhereze ikinga icyo bita vero mu gifaransa cyangwa basiketi mu cyongereza tumuhe ikinga hanyuma agenda akore tagisi vero agiye gukora tagisi vero aronka ikibeshaho umuryango komusa ka gatima ko kwinjira ko yuzuye no gutunga ikigwanisho kamuvemo nimba yari yagitunze kubera ubusuma cyangwa kubera ibindi aca biheba burundu ahubwo akora umugambi ni ukuvuga hakaba icyo bita umushinga w'iterambere ufatiye ku giciro cy'icyo ikigwanisho yasubije kigugwa rero twe nibyo dushyigikiye ni nabyo twakoze mu burundi ni nabyo nkumbure bishobora no kudokorwa mu bindi bihugu niwanagomba uku kwezi kw'ikigongo ntikwahera tuzogira raporo turaruta imbega mu bihugu kuva mu bihugu twe dusanzwe dukoreramo ari muri za centre afrique kugenda za ethiopia eritrea ahandi za kenya za heti turaruta imbega hasubije ibirwanisho bingana gute nimba nta byasubijwe rero niho tuzoca tubwira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika tuti nimurabe ko mwoshyiraho ibintu byo gushumbusha hanyuma turabe ko abantu muri uku mu kwezi kuzokurikira ariko kuzoba gusozera umwaka ibirwanisho twokwegeranya bikarangira burundu nk'uko icyo cyiyumviro mwari mwagisohoye ijwi rya amerika noneho duhamagare na teofile ni mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo urebye afurika yose ntabwo nakwemeza yuko bagombye kugira ibirwanisho nubwo baba bifite uburenganzira kuko ntibaramenya akamaro k'ikigwanisho kigomba kagomba gukoreshwa ryari niyo mpamvu kuhereza abantu ibigwanisho bisaba kumanza haba inyigisho bakamwereka ko atari iyo kwica ahubwo bifite akandi kazi twe tubyita ngo ni defanse yakora defanse y'ikintu runaka igihe kibonetse ariko si iyo gukoresha ikintu kibonetse icyo ari cyo cyose icyagarutse ko ntikiraba gusa ababa barabihawe bafite amaterime do polo darume babisorera ni ukuvuga agombye gukabakaba ku kibazo kiraba n'inzego z'umutekano ubwazo kuko hano uko byagiye bigaragara niyo wanashaka no muri abo bashinzwe umutekano harimo abo usanga bafite ibirwanisho bya magendo ibirwanisho bya magendo rero ngerageje gusobanura ku nzego z'umutekano iyo umuntu yari yandikiwe kuba afite inkoho imwe ariko ugasanga afite inkoho zibiri ni ukuvuga nko mu burundi ntanze akarorero aho nagerageje kubikurikirana hariho ibyo bari baragize nimero ndangankoho inimero ndangankoho ku ruhande rw'iriya nimero iba yaravanye muri iyi zine yayikoze inkoho yaza igeze mu gihugu cyayikomanze bakayishyira ko iyindi nimero ndangankoho y'icyo gihugu nyine iriko ihwanye n'amatirikire y'umusirikare cyangwa umupolisi ayifite bisigura ko iyo nkoho niyatorwa muri makamba cyangwa igatorwa muri tanzania cyangwa igatorwa mu rwanda muri kano karere bizodufasha kubona tuti ino nkoho dufashe ino nimero bakayandika mu mashini biraboneka ko ino nkoho yaje ikomoka mu gihugu cy'u burundi hanyuma rero abashinzwe umutekano bo mu gihugu cy'u rwanda cyangwa mu buganda aho iyo nkoho yafatiwe bagaca babaza abo baba basanzwe bakorana mu gihugu cy'uburundi bati inkoho nimero izi n'izi n'izi yo mu gihugu cyanyu yafatiwe ino nimurondere umusirikare cyangwa umupolisi yayikoresha mu mubazi ingene iyo nkoho yazimiye
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri wadufashe mu buhanga bw'ibyuma na fatuma rimasi karara wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu washington mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezereho mbifuriza wikendi nziza